bandanya kumviriza ijwi ry'amerika miriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya gatanu muri kumwe na joe diane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ntabwo navuga ko kugeza ubu ngubu abantu bose bagomba gusora tubageraho uko bikwiriye icyo dukora ni uko duhora buri gihe twongera icyo bita asiyete fisikale kugira ngo umubare w'abasora wiyongere binatume mu by'ukuri gukusanya amafaranga no gukusanya yiyongera
uyu ni rugana intwari pascal ni umuyobozi w'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi rwanda reveni mu gihugu cy'u rwanda agaruka ku mugambi wa leta wo kongereza abatanga amakori iyo nkuru co kimwe n'iy'abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i kigali fdi inkingi basaba kuburana bidegembya turagaruka ko mu kanya isase mu idonido nongere ndabahe ikaze amakuru tubafitiye tuyahere mu by'ubutungana abanywanyi b'umugambwe fdi inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda bamaze igihe bapfunzwe bagirizwa kugira nabi ubutegetsi basaba gufungurwa by'agategekanyo bakaburana bidegembya babwiye sentare idasanzwe iburanisha ibyaha byambukiranya imipaka na mpuzamakungu ko atacotuma kuri bo babandanya kuburana bapfunzwe mugenzi wacu bagira ubusa yari mu rukiko i nyanza mu majepfo y'u rwanda ahumvirije urubanza rwabo abaregwa ko ari cumi n'umwe icyenda muri bo bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa undi warekuwe by'agateganyo araburana yidegembya ubitegereje hafi ya bose bafite amadosiye bifashisha baburana kandi barahurira ku kuba ari abarwanashyaka b'ishyaka fda inkingi ritaremerwa gukorera mu rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda bwana boniface twagira imana visi perezida wa mbere w'ishyaka fda inkingi ufatwa nka kizigenza w'abaregwa ntiyagaragaye mu rukiko ku mpamvu zivugwa ko yatorotse gereza metere gatera gashabana wunganira icyenda mu baregwa niwe watangiranye ijambo asobanura ibikubiye mu ibaruwa yagejeje ku rukiko isabira abo yunganira gufungurwa by'agateganyo yisunze ingingo z'amategeko metere gashabana yavuze ko ku byaha byose ukurikiranywe aregwa ashobora gusaba umushinjacyaha cyangwa umucamanza agafungurwa by'agateganyo bitewe n'aho ikurikirana rigeze yavuze ko mu mpamvu zashingiweho mu kubafunga by'agateganyo harimo ko ubushinjacyaha bwavugaga ko bwari bugikora iperereza mu gihe ngo ubu ryarangiye bityo ko kubarekura ntacyo byahungabanya uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko hatitawe ku bivugwa n'ubushinjacyaha ko abo yunganira baregwa ibyaha bikomeye barekurwa by'agateganyo kuko ari ihame ko uregwa akurikiranwa adafunzwe yavuze ko kuva mu gihe baregwaga bagafungwa kugeza n'ubu nta kibazo cyavutse gishingiye ku mutekano ashingiye ku rubanza rwaregwagamo umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda diane shima rwigara na nyinumubyara adeline rwigara barekuwe by'agateganyo n'urukiko rukuru nyuma bakaza kugirwa bere metre gashabana yasabye ko urukiko rwazashingira ku cyemezo cyafashwe muri urwo rubanza rw'abo kwa rwigara ibura rya bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere w'ishyaka fdi inkingi ryakuze guteza impaka muri uru rubanza mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi n'umunani nibwo urwego rw'amagereza mu rwanda rwatangaje ko twagirimana yatorotse gereza metere gashabana yavuze ko urukiko rushingira ku nyandiko ya gereza rukemeza ko yatorotse mu gihe ngo umuryango we watakambiye inzego zishoboka zose zirimo n'iz'umutekano ko hakorwa iperereza hakamenyekana aho aherereye metere gashabana yasabye urukiko gutegeka ko hakorwa iperereza ryimbitse ku irengero rye metere mukamusoni ntiyagiye kure y'ibyo mugenzi we asobanura asaba kurekura abo yunganira nawe yasabye ko leonire gasengayire wari umubitsi w'ishyaka yunganira yarekurwa by'agateganyo maze iby'urukiko rwazategeka abaregwa bakazabyubahiriza abaregwa hafi ya bose bahawe ijambo babimburiwe na bwana fabien twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka fdi inkingi bakunze kumvikana bavuga ko batunguwe no kumva ko umuyobozi wabo bwana boniface twagirimana yatorotse ubutabera bagasaba ko ubuyobozi bwa gereza bwagombye kumugaragaza bwana twagirayezu yazamuye ikibazo cy'ihohoterwa avuga ko rikomeye muri gereza bafungiwemo yavuze ko yahohotewe n'uwitwa fiston murinzi ushinzwe iperereza muri gereza ya mageragere maze ngo aramukubita umubiri wose wirekamo amaraso yavuze ko uwo maneko yagereza yamufunze muri kasho mu gihe cy'iminsi mirongo itatu adasohoka hanze kandi ko yabigejeje ku nzego zibishinzwe ntibyagira icyo bitanga ubushinjacyaha busubiza ku byavuzwe n'uruhande baburana bwavuze ko n'ubwo ihame aba ari ukukurikiranwa yaburana adafunzwe habaho irengayobora bwana ndibwami rugambwa umwe mu bashinja baregwa ashingiye ku ngingo z'amategeko yasobanuye ko bakurikiranyweho ibyaha biremereye maze asaba ko ingingo z'amategeko zisobanurwa n'uruhande rw'iregura zarebwa mu bice byose yavuze ko ibyo basaba bishoboka gusa igihe ibyaha baba bakurikiranyweho byaba bihanishwa igihano kiri munsi y'imyaka itanu y'igifungo kuki abaregwa bavuga ko barekuwe by'agateganyo batatoroka ubutabera ubushinjacyaha bwavuze ko bufite urugero kuri bwana boniface twagirimana wari ufunganywe nabo bwemeza ko yatorotse ubutabera ndetse ko hari n'abandi batanu barangije koherezwa mu mitwe yayitwara gisirikare irwanya ubutegetsi bw'u rwanda ibarizwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubushinjacyaha bukavuga ko akazi kabwo karangiye ko kurega boniface twagirimana agafungwa aho aherereye ngo byabazwa gereza ku ihohoterwa fabien twagirageza avuga ko yakorewe bwavuze ko ibyo bimureba n'abarimukoreye bitagombye kuza mu rukiko busaba kubitangira ikirego bwasoje busaba ko abaregwa bakomeza gufunga urubanza rugatangira kuburanishwa mu mizi asubiranye ijambo metere gatera gashabana yibajije niba mu by'ukuri koko twagira imana boniface yaba yaratorotse ubutabera nk'uko bivugwa cyangwa se niba yaba ari mu maboko y'izindi nzego yongera gusaba urukiko ko rwategeka iperereza ryimbitse rigamije kumenya irengero rye mu itangazo ryasohowe n'ishyaka yofude inkingi mu ntangiriro z'uku kwezi ritakambira umukuru w'igihugu paul kagame gufasha kumenya aho twagira imana aherereye ofude inkingi ivuga ko ifite amakuru ko yatwawe n'inzego z'umutekano zimukuye muri gereza ya mpanga fd inkingi muri iryo tangazo igaragaza impungenge ko visi perezida wa mbere w'ishyaka fd inkingi yaba afungiwe ikami muri gereza ya gisirikare cyangwa se muri imwe mu nzu z'imbohe bavuga ko ziri hirya no hino mu mujyi wa kigali zizwi nka safe house bwana fabien twagirayezu yumvikanye avuga ko ibyo baregwa batabikoze ahubwo bazira ko bari mu ishyaka fd inkingi kandi ryihuje n'andi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda mu kizwi nka p5 icyo we yita ivangura rishingiye ku kuba batavuga rumwe n'ubutegetsi ni ingingo umucamanza yahise amucecekeshaho maze avuga ko atanduye bakiriye mu iburanisha rya none icyumba cy'urukiko cyari cyuzuye abumva urubanza ku isonga hari madame victoire ingabire perezida w'ishyaka fdi inkingi ritaremererwa gukorera mu rwanda bamwe mu bakozi ba za ambasade hano mu rwanda abashinzwe umutekano abarwanashyaka ba fdi inkingi n'abavandimwe b'abaregwa abari gukora cumi n'umwe batangiye gutabwa muri yombi mu ntangiriro z'ukwa cyenda bibiri na cumi na karindwi barerwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho n'ibyaha bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bazira ku kuba batarya umunwa mu kunenga ibitagenda ku butegetsi umucamanza yanzuye ko kubera uburemere bw'iki kibazo kandi no kuba hari izindi manza aburanisha azafata icyemezo ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'uku kwezi kwa kabiri ni icyemezo gishobora kurekura by'agateganyo abaregwa cyangwa kikabagumisha mu buroko eh bagira ubusa ijwi ry'amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda erike bagira ubusa inyanza arakenuye tukiri ku makuru avugwa mu gihugu cy'u rwanda ikigo kijeje gutorokanya amatagisi n'amakori ni ukuvuga imisoro n'amahoro mu kinyarwanda gitangaza ko catanguye ubushakashatsi buzoshira ahabona ingene abanyarwanda basabikanya ubutunzi bw'igihugu ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu i kigali asumuta kaboyi ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro rwanda revenue authority gitangaza ko cyakusanije imisoro n'amahoro bingana na miliyari magana atandatu mirongo itandatu n'esheshatu z'amafaranga y'u rwanda yiyongereyeho miliyari eshanu n'ibice bitandatu ugeranije na miliyari magana atandatu mirongo itandatu n'ibice bine mu mafaranga y'u rwanda cyari cyarihayeho intego mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri rwanda revenue yatangaje ko yageze ku ntego ku gipimo cy'ijana n'ibice umunani ku ijana mu gukusanya imisoro n'amahoro kuva mu kwezi kwa karindwi kugeza mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka bibiri na cumi n'umunani umuyobozi wa rwanda revenue rugana intwari pascal avuga ko bafite ingamba zo gukomeza kongera abasora kandi banareba n'uburyo amafaranga yose aba ateganijwe kwinjizwa yagera mu isanduku ya leta ntabwo navuga ko kugeza ubu ngubu abantu bose bagomba gusora tubageraho uko bikwiriye icyo dukora ni uko duhora buri gihe twongera icyo bita asiyete fisikale kugira ngo umubare w'abasora wiyongere binatume mu by'ukuri gukusanya amafaranga tugomba gukusanya yiyongera twibwira ko ingamba dufite ni uko tugerageza nanone gukumira icyatuma amafaranga yinjira atinjira kugeza ubu ngubu muri porojeni dufite ntabwo tubona ikizaduhungabanya twebwe nk'abantu bashinzwe gusoresha umuyobozi wa rwanda revenue yavuze ko mu rwego rwo kureba uko mu banyarwanda hatabaho ubusumbane mu mibereho batangiye gukora ubushakashatsi mu kwezi gushize uyu muyobozi avuga ko ubu bushakashatsi buzafasha kumenya uko umutungo usaranganijwe mu banyarwanda ubushakashatsi bukorwa ni ubushakashatsi mu by'ukuri nyine turi kureba uburyo umutungo usaranganyijwe mu banyarwanda uzadufasha kumenya bimeze biti kuko wa mugani nk'uko twabivugaga buriya umusoro ugomba kuba uri ekitabule ugomba kuba utavuna abantu nitumara kubona icyo ubushakashatsi buzatwereka dushobora no gusabana n'uko amategeko avugururwa kugira ngo niba hagaragara ko harimo ubusumbane n'abantu babe bafatwa mu buryo mu by'ukuri ubusumbane buvaho umuyobozi wa rwanda revenue asobanura ko nubwo leta itarabona ibyavuye muri ubu bushakashatsi ndetse ngo inatangire kubushyira mu bikorwa hari ibyo yatangiye gukora mu rwego rwo kugabanya ubwo busumbane mu rwanda rero ngira ngo nk'uko mwabivuze ngira ngo mwabonye ejo bundi itegeko ryasohotse rijyanye no gusoresha imitungo itimukanwa ririya tegeko iyo tureba ikiri ishingiyeho no ku mu by'ukuri ngira ngo murabona ko umusoro ujyanye no gusoresha imitungo itimukanwa isa nkaho yagiye cyane cyane ku mitungo yiyongera aho umuntu afite biravuga ngo iyo ufite inzu ya mbere uyu ngubu ni inzu iri egisente ntabwo uyisorera guhera ku nzu ya kabiri uzajya uyisorera kandi ntabwo ko n'umusoro uziyongera ibyo bigaragara ko n'ubundi uzasoresha abantu bafite imitungo myinshi rwanda reveni yanahawe inshingano zo kuba ariyo yishyuza imisoro y'inzego z'ibanze nk'aho umuturage asabwa kwishyura ubukode bw'inzu ubukode ku isambu ye ndetse no kwishyura umusoro uturuka ku mazu umusoreshwa abakodesha ni kenshi abaturage bakomeje kuvuga ko iyi misoro ibabangamiye nyine harasora ahari mu mbago z'umujyi ahanini nabyo byaratubangamiye nta gatungo tugira tworora wenda ntaki bavuga rero bati imisoro nta kazi dufite turashaje kuyabona ni ikibazo nta dusambu dufite duhingamo nta kindi kintu nako kabanza ducungiraho noneho rero turahanyanyaza ariko tukabona bizatunanira ko abantu baraza bakatubwira bati ubutaka ni ubwa leta nudasora nibikunanira imisoro ikagwira uzibwiriza uhaguruke wigende umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro asobanura ko bavuga ko iyi misoro iremereye abaturage atari byo ahubwo yaje korohereza abafite amikoro make ntabwo rero njyewe nemeranya n'abantu birirwa bavuga ku maradiyo ko itegeko ryaje nta muturage uzasorera inzu ye imwe atuyemo ahubwo bazasora ni abafite guhera ku nzu ya kabiri urabona ko hari ukuntu bagenda bagaragaza ko muri iriya tegeko riremereye abaturage ntabwo ari byo rwose uko rimeze ukwaryo ahubwo ibintu birimo byose birafasha abaturage baciriritse ubushakashatsi bwa gatanu ku mibereho y'ingo mu rwanda bwagaragaje ko umubare w'abanyarwanda muri ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi bari miliyoni cumi n'imwe n'ibice umunani muri bo abagera kuri mirongo itatu n'umunani n'ibice bibiri ku ijana bari mu bukene naho cumi na batandatu ku ijana bari mu bukene bukabije ubusumbane mu bukungu nabwo bwaragabanutse nk'uko ubu bushakashatsi bugaragaza ko bwavuye kuri zeru n'ibice magana ane mirongo ine na karindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na kane bugera kuri zeru n'ibice magana ane makumyabiri n'icyenda muri bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi asumuta kaboye i kigali
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
muri kira y'uno munsi ni ingeso zitabereye ziriko zituma bamwe mu rwaruka bandura umugera wa sida mu gisagara ca cankuzo bamwe mu bavyeyi bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko bahanura abana b'imiyabaga ariko kwikebuka bikabagora kuko bakurikirana amaronko inkuru ya jean claude nshimirimana ari mu ntara ya cankuzo
mu ndero y'ikirundi imiyabaga yaba abigeme co kimwe n'abahungu ntibarekuriwe gukora imibonano mpuzabitsina bakabwirizwa kuvyirinda gushika bubatsi izabo nubwo vyabwirizwa kugenda uko bamwe mu miyabaga barabirenga ko bakagira inyifata ishobora kunatuma bandura umugera wa sida aba bakenyezi baba muri kartier kigwati mu gisagara ca cankuzo muri komine n'intara ya cankuzo babwiye ijwi rya amerika ingeso mbi bamwe mu rwaruka bagiramwo ni ukuri urwaruka rwo mu cankuzo harabanywa inzoka zirera bakanywa bakiyibagirwa ukaza usanga ari umwana w'umukobwa ari umwana w'umuhungu niba ari umunyeshuri niba ari urwo rwaruka rutari mu ishuri bose ugasanga bitahira isaha bishakiye kandi uri umubyeyi uvuze ahubwo n'amakofe woyarya babona ko menga ntacu umaze ntawirukana uwo mugenza ubutegetsi bwagerageza bukabiruka inyuma mugabo barabinyegeza uretse inzoga kwirukira ibisayangana navyo nyene n'inkwezi y'amarere cane cane ku bana babi bigeme ikindi nacyo bashaka ibintu vyiza nk'ayo matelefone bashaka kurya neza bashaka kwambara neza ugasanga umwana arambaye impuzu nziza wewe utamuguriye ugasanga umwana arafise itelefone imwe igugwa ibihumbi amajana angahe nawe utazi iyo yavuye ivyo vyose ugize uravuga agutera akagere mugwaruka bahendahendwa n'utwo babahendesha mu minwe muri rusangi ababyeyi baragerageza kurondera kumenya abaha abana babo ivyo bibatesha ibanga ariko abana bakabanyegeza none bagiye kugura ubwo butumbura wewe ukamubaza umuvyeyi ati mbega ayo mahera wayakuye ahubwo ngo umuntu yaguhaye none ugira arakubwira iyo yakuye aha mu gisagara ca cankuzo bamwe mu rwaruka rw'abigeme baremeza ko hari habigeme b'urunganwe rwabo bakwegwa n'ivyo bahabwa bigatuma bashurashura abakobwa usanga abantu bafise amahera babahendesha amahera kandi atari make ugasanga baremeye kuryamana n'umuntu batazi ingwara arwaye ugasanga baranduye canke ugasanga baratwaye inda bativuza gahimbare caritas aserukira ihuriro ry'abagendana umugera wa sida rbp plus mu ntara ya cankuzo yemeza ko hariho abagabo bazi ko bagendana umugera wa sida ariko bakabinyegeza maze bagashurashuza bamwe mu rwaruka gutyo nabo bakaba banduye umugera wa sida hari n'abagabo binyegiza kandi bazi ko bafise uwo mugera ugasanga barashurashutsa abo bana abo bana ntibamenya ko abo bantu batagendana umugera wa sida hari abo bakura mu mashuri ntibaba baripimishije n'ukwipimisha ukajya usanga bafatana n'uwo ari we wese upfa kuba ufise amafaranga ino rero abantu bafise amafaranga abakozi ba leta canke abasirikare abo bapolisi abo bakomeretsa nibo bagisibije nko muri abo bakobwa nyene usanga aribo nyene bagendera muri abo bana bato bato kuko umukobwa w'ubu ntagukunda utagira amahera birukira hari amafaranga ntibonagendana n'abana batonyi bagenzi babo oya bagendana n'abo babona bafise amafaranga abana ukaza usanga baranduye kubw'uwo mukenyezi abandura umugera wa sida babimenya ari uko batwaye inda kugira uzobimenye biragorana kenshi hari benshi babimenya ari uko batwaye inda kubera ko baca bategeza kwipimisha umugera wa sida ku itegeko benshi ugasanga niho bamenyera ko banduye mugahandi iyo batasama iyo nda batopfuye bamenye ko bagenda no mu mugera wa sida ikibabaje amenyesha ko hariho n'abavyeyi bagira mu ngeso mbi maze bigaha inguvu abana babo mu ngeso zitabereye nabo bagenderamwo hari abavyeyi n'abintu usanga bigendera muri izo ngeso ukaza usanga abana babo nabo bafatiraho nyine umwana yamubaza ngo mbe ni kubera iki utashe ijoro ngo weho simpora mbona ngo utahe isaha izi n'izi n'izi ngo canke ngo weho ngo simpora mbona ngo ufatana ngo nakirya kigabo uku n'uku n'uku n'uku n'uku ngo jewe ngo uri kundabira iki ubu ugasanga reka kwishura amajambo atategerezwa kukwishura rero natwebwe abavyeyi turakwiye kugira inyifato nziza imbere y'abana bacu gahimbare caritas avuga ko atawodohoka ku ibanga agahanura abavyeyi bose kubandanya bahanura abana babo jean claude nshimirimana mu cankuzo ijwi rya amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi ni mu kinyarwanda ibiganiro tubafitiye birabandanya abanyekongo mu bwoko bw'abarundi baba mu kibaya ca rusizi ni muri teritwari ya uvira intara ya kivu y'epfo bavuga ko bahohoterwa n'ubuyobozi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amakuru dukesha abahagarariye ubwo bwoko yemeza ko iyo hari nk'umunyagihugu wabo akoze ikosa rimwe na rimwe hari igihe aja gufungirwa mu gihugu c'uburundi kandi ari umukongomani ibibazo abarundi bahura amateka yabo nuko babanye n'abanyekongo bagenzi babo nivyo mugenzi wacu Edi Rwema yabajije umwami nije imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu atwara chevrier kibaya ca Rusizi uyo mwami aratangura avuga amateka yabo
ubwoko abarundi butuye muri imbere ya Rusizi repubulika ya kongo baza buva mu burundi muri dix-sept cent cinquante igihe aba uyoboye ubwo bwoko yitwa borogo borogo wa mbere akaba yararahutse kugira ngo aronderere ibitungwa ubwatsi n'abandi bintu bagira Eh, conférence de Bernet ibaye en 1985 Eh, bati igihugu kica gicikamo kabiri Eh, ubwoko bwacu bwamba buguma ijambo rya kongo ryongerere otomatikoma tuba abakongomani ariko uvuga ngo ntitwataye umuco umuco wacu umuco w'ikirundi n'ururimi rwacu ntitwarutaye na nuko nguko byamye biguma urumva iyo nama yabereye mu budage ntibahamagara umuntu bamubaze ngo bana ubwoko buhereye butangiriye bwoko akarere bubamo n'ubuhe iyo bazi bafata amafrontiere natirere twati imisozi n'abagizi abanyafurika ukuntu babayeho kugira ngo babashirire imipaka kuva icyo gihe ntabwo mwigeze musubira mu gihugu cy'u Burundi nta n'umunsi n'umwe nta mwaka n'umwe twigeze dusubirayo kiretse gusa ko iyo habaye intambara mu gihugu cya kongo niho tujya kwiga mu rusizi tukaba n'impunzi mu burundi ariko kuvuga ngo twaragaruka ngo turatashye tugiye uburundi ahubwo byo bihumvira byo muyoboye ubwoko bihumvira ngo eh, ba sokuru bavugiye imirimo y'isi bahakwereka da muri kongo mufatwa nk'abanyekongo bujuje amategeko cyangwa se baracyabafata nk'abanyamahanga kongo nk'igihugu i- itwemeye nk'abakongomani abaturage tubana niyo barimo kweteza kubera umuco wacu kubera ururimi rwacu bakaba- bakatwita aba- abanyamahanga urumva twebwe dufite eh, dufite royome eh, dufite royome kandi nibyo biyoboye nibyo nibyo biyoboye royome y'abarundi kandi iremewe n'amategeko y'igihugu muri teritwari y'ibizira ino amaroyome atatu hariyo y'abapfurero y'abazira n'iy'abacu y'abarundi yitwa sosoritrende na rubizi ni ukuvuga ko kera ubudesa yitwara eferi de barundi kuzi hagati ya eferi de barundi na repubulike y'uburundi eh, bahindura ngo tutazi ko nta- nta badepite twari dufite fa sesansi bahindurira eferi plende na rubizi donc ahantu ibihari bihise yitwa sheferi de barundi na arete yayigize arete nimero anes dix octobre mille neuf cent vingt huit niyo yagize amasheferi yose atatu uko ari muri teritwari y'ubwira sheferi y'abapfurere y'ababwira n'iyacu y'abarundi
mwami nije imbere ndabagoye uwa gatatu kinyoni uwa gatatu guma kuri telefoni ariko dufite n'umwe mu bantu mukorana bya hafi cyane ah, bwana jean chrysostome rizinde ukurikiranira hafi bya hafi uko iyo sheferi ikora uko abaturage banyu muyobora bakora Ah, hari ibibazo bimwe na bimwe umwami yari akomojeho birimo ko nubwo kongo ibemera ko muri abanyagihugu hakiri ikibazo mu baturage muturanye babafata nk'abanyamahanga icyo kibazo cyifashe gute bwana rizindi bigashira by'amajournaliste ndetse ahubwo umwami yavuze nibyo kenshi amategeko ya kongo n'abayobozi benshi kandi bakomeye bakuru muri kongo baremera kutoroha umunani kumwe na banki ariko abo duturanye ngaha cyane cyane uburyo bw'abapfurere abari mu bapfurere n'ibintu by'ivangura baraceba bazakoraho ibyo bashoboye kugira ngo babikumire kandi bafite ko turi umuhanga kandi bidakunda twese tuzi neza ko turi akanyamani aho tuvuga ururimi rw'ikirundi kandi ariyo miranga ariyo ko karanga cyangwa imigenzo yacu ariko ko turi abakongomani nabo bamwe bategeka imico mu bayobozi ba kongo batabyemera cyane cyane baba muri teritoya y'ubwira kandi ibyo bibonekera cyane iyo ageze ikintu cyiza kandi bafitiye abarundi kuko ari babikoze kandi batabahinduye ariko ko ari abarundi muri kongo ngo ari abarundi bavuye mu burundi kenshi amateka cyangwa se akabanza barabitwereka yewe ahambere ho
abantu bagahinga ariko bahunga ariko yagira hirya bakayihindura ubwo ariko hari ubundi batashye iwabo kandi bakayikina iwabo babirukanye bakabahuriza bakabahunga n'akandi karere ka hafi kenshi kabwira yuko igihe bigeze gufata umwana w'iwacu ngaha mu ku musambi witwa muri pilote abo ngaha i burundi bawufashe bagafata ka kongo bagatembera ibarabara kwanja ku mugambi wose ariko ikidutangaje bamuhotera bamutwara mu burundi bamwiza ko ari umunyamahanga kandi ari umugomani n'umunyamahanga rero kugeza ubu twizi twarike abategetsi b'ubwira twikira mu minisitiro ndetse na ambasade yakoze kuri iki kibazo cya muri ambasade yakoze ubuzima kuri iki kibazo cya muri kugeza ubu abategetsi bacu babo ntacyo yishyuraho ariko biragaragara neza yuko abahohotewe kuko n'umwana iwacu ku mutare ariko harengwa n'akakazira urumva yuko abayobozi bamwe bamwe barwana batubangura kandi twibure kuganzira kimwe n'abajya ku mpande mwami nijya imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu nubwo muvuga ko hahakira abaturage mubana nabo ah, babafata nk'aho muri abanyamahanga ariko wowe ubwawe ah, uhagarariye bagenzi bawe b'abami mu nteko ishinga amategeko ah, y'intara ya kivu y'epfo niko bimeze
yego niko bimeze eh, hashize ukwezi kumwe twaratowe abandi bami bo muri kivu kivu batu- baduha konfiyanse yo kuvuga tugende tubareprezante kuri kuri eh, kuri asambule provinciale yo ngaha muri sud sud kivu urumva u- u- u- u- uvuga ngo twe turi abanyamahanga kandi amategeko ya kongo itwemeye uwo nguwo aba atazi amategeko y'igihugu uko ameze cyangwa uko agenda Ni- nibaza ko zimwe mu nshingano uzaba ufite cyane cyane ni ukuvugira abo baturage uyobora ndetse no kumvisha abumva ko mukira abanyamahanga muri icyo gihugu ko muri abaturage urumva n'abo ngabo bavuga ngo tura- turi abanyamahanga barazi neza ko tutari abanyamahanga icyo bashaka gusa opozisiyonema politiki kuko na- no hagati ya- ha- na- nabo nyine baf- bafite ibibazo hagati yabo n'aba- n'ubundi bwoko bw'ababwira ibyo bashaka gufata amashe- ama- amashoferi yacu amateritwari yacu baya- bayashyire kuri eh, shoferi yabo y'abafurere urumva Mbega, eh, aho rero ni- mbega kuri twebwe rego bavuga bavuga ko twebwe turi abanyamahanga ariko kubabwiraho bakavuga ngo niyo bageze kubabwira imbere y'uko bababwira bahagera Mbega, amateka ya kera avuga ko abafurere baje bava i uganda ababwira nabo uko nyine twebwe twaje tuva mu burundi ate bakavuga ngo ba- baraje bafata eh, imbere yacu ba- nabo n- no mu bagira ngo nibo bahageze bwa mbere twe turaza sasa twe turiba tuza twibaza n'igiti twabanyaga ahantu mwari yicaye mwari muzi neza turahafata aho hantu turahicara iyo niyo ngwano turimo benshi bo bashaka ko bafata hose utwo turego dutoya bagenda bavuga baba basakuza bavuga ngo twe turi abanyamahanga abandi ngo bahageze inyuma yabo ni ibinyoma gusa mu binyoma mwami nijya imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu hari isano ub- ubwami bwanyu bufitanye n'ubwami bw'i burundi ndavuga ubwami bwahozeho mu burundi kera amateka avuga ko eh, ngorogwe ngorogwe wa mbere uwaje ayoboye ubwoko bwacu yakorera umwanya w'abarundi no mu kuza yaraje kugira ngo arebere umwanya w'abarundi nimba hari ahantu yo- yotungira inka ziwe
nuko rero yari umwami nije imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu atwara shoferi y'ikibaya ca rusizi ikiganiro gikwiye agiranye na mugenzi wacu edi gwema mushobora gusubira kucumva kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com kandi tunamushimire ko yitavye ubutumire bw'ijwi rya amerika nuko rero nshuti bakunzi duce tuba turabangiriye ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda ngaha mwakoze kudutega abiri yakoze fasil gebehu yegeranije amaju yacu hamwe na engineer patrick yamfaje muhinga bw'i ibyuma naje diane nahazwe twari turi kumwe kuri mikoro ndayifurize kubandanya mururanirwa igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ntimuze gutangwa gukurikirana amakuru tuzaba tubafitiye agezeho mu karere turaza kwibanda n'amakuru no ku makuru avugwa ku isi tu- tufatiye cyane cyane kuri afurika mubwira umunsi mwiza n'ijoro ryiza ku batwumva muri mu karere k'ibiyaga bigari